Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبدمتوتا دقيقة تراديو نور الهدى الحمد لله قرقر ربي قداتين سجنتا تنيترد الثاني سجل بركم تكوفي لبافريف أفتمي أفرق لاكو سجرة Takahuu Noovembar 3 barkuma lamaa fi digdamii lama akka lakkoofsa milaadiyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa kamiisaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa har'aa keessatti murtii dhaddacha jaalalaa akkasuma iyyannoo icciitii isiniif dhiheessina.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي dhaggeeffattoota hordofoota TV Nuural Hudaa eeggattoota deebi'ii proogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa waa hunda dura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu deebisaan deebi'iin gaafiilee takkaahuu iyyannaa tanteeysanii ta warra gartee riqicha sunnaatiin dursinee akka armaa gadiiti iyyannaa irraa keessatti obboleettiin teenye takka akka jettu dhaggeeffadha qacarrottii iyyannaa isii tana fakkaattuu isii cuftinuu akka gorsarraa fudhattu akkuma ilmi namaa wal baratuttiin barnootaa keessatti ama sadiin dura nama tokko wajjiin wal baradhe garuu namtichi kunii nama haala bareedaa qabu ibaadatti illee jabaadha salaata shanan saanii tiifata egaa mana barnootaa fixanneen boodatti guyyaa tokko dhinnummaan na waamee adeetiyya akkam si wajjin bultii ijaarrachuu fedha haadha manaa akkanaa taatuun sirraa barbaada akkam laaltanaan jedhe anilleen gama kooti jirjireetuma na arkadhu hin jenneeni haya itti rafeetiin sii deebisaa je'een eegaan akkana je'een boodetti baatiiwwan muraasa eega dabarattee odumaan karaa deemuu anaa fi inni walitti kib jennee walitti dhufne waan hin siin jeessan akkam goote eessarra geessee je'een na gaafate haya hin irraanfanneettumaan jira hammaan mana barnootaa kudha lamaan xumuradhu na eegin je'een inniilleen deebisaa naa godhe keessatti humaa hanguma ati feetallee ansumaan eeganaan jedhe anis gaa hangaan gartee isaaf yeroo kennee naa oobsi naa oobsiin jiru kana keessatti waa akkanumatti rafutti hin jiru waan inni ta'ee fi waan isa booda jiruun saroobbachaa jira haa ta'u wanni isa duubaanaaf ifa galee namni kun ammaan dura warra qabaachuu ture jaartii isaallee ni heessan dhage tanaafiin duuba gaafa gartee naaf inni wal agarre booda akkanatti warrallee qabaachuu turte jedhanii kamiin jennaan eenaan jedhe jirti jennaan hin jirtu ni niire maaliif hiyyite bara kanatti nama dhiiraa tokko wajjin deemti waan ofii ofirratti agartemoo waan oduu namaati lakki oduun namaatis numa jirti wanii ifiitti dhaqqabees numa jirti. Duuba nama kana oggaa inni kasnaan jee dubbii tana sammuu tiyya keessa haadheetumaan dhiifadhee uummata akka lee deebisaaf isaaf hin goone naa taatee naan taanis hin jenneen. Garuu gaa duraanuun ibsa kennee fi hoggaan kudha lama fixadheen je'eeni kanumaa sana jidduutti eessumni kiyya tokko ka duratti na tajaajilaa ture odoonii fi biyya jiruu kan quba qabaachaa ture obboleessi haadha tiyya biyya jarman almaaniyaa jedhamturraa dhufe nutti ziyaaraa. Gaafa ziyaaraa dhufu kana duuba mi'a irra shirshirsi godheetiin waa gartee kana kaftariyaas dhaynee bunaas dhugnee naan je'eetiin akkasitti isaa wajjiin harka wal qabannee manarraa baanee duba yeroo karaa deemnu kana cufaahu yeroo takka takka harka nagadhiiseetii hogga haasofni isaa tolee harkaa ceeku gubbaa naqaayata eessumni kiyya kun. Oduma kanatti haala kanaan deemnee waliin haasawaa deemnuuti gurbaa ammaan dura qaadhimummaa nagaafate kana wajjiin waliin kibjenne. ammoo gurbaa kana waa takka waniin garte isa boodarraa khayruun sharrii fi hamtuurraa waan takka waniin irraa beeku hin jiru isa duuba. Walumaa galattuu gaa an oduu mana isuma kiyya kanaa wajjiin haasawaa deemnu tilifoona natti bilbili. Na bilbilaan ittiin cufe ittiin eebise sammaa kiyya tilifoona olin fuuni. gaafa gartee gaa bilbilli isaa kun hafuura nakkutee addaan cituu dinnaan asuma gara galeetiin jawwaala kiyya cufe. Cufnaa ni cufe ni cufee amma namtichi kuni illaa hanga nu deemnu kana inni numa jala jira. Bakka nuti ol seennuus bakka waa bitannuus bakka nyaataatiis bakka cufa nu jala deemeetuma nu dayatee nu sawwaraa suuraa na kaafachaa jira. anaa fi nama kanaa wajjin. Amma oduma kanatti jirru namni kun booda sirkii natti godhe. Niin fuudhee na dhagaye waan godhaa ooltee fi bakka ati ooltee fi bakka cufa ganama guyyaa manarraa baatee alisuma duukaan jira wanni takka tana dabretti hin jiru bakka ati teessuu fi waan nyaattee fi waan dhudhee fi cufa kee guyyaa irraa takka na biran kunne ati eega nama kanaa taate ni haa kiyyaarte sadeenitti ati naa haraami nama biraatiif halaalii naan jedhe ni haa kiyya kuno walam zalam sirraa buuse naan jedhe takkaahuu ni haa kiyya hin qabdu naan jedhe amma yeroo kana dubbiin tun na keessa yaade sanamtichi kunnaa isaa waliin dubbate malee warra keenyallee dheqee qaadhimummaa nan gaafanne warri keenyalleen akkadhu hin jenneen ni kaanaa godhaa jee ni kaanaan godhanne namtichi kun fayyaa qabamoo maraata akkamitti si hiikenaan ja'a. Duuba anaa dubbii tana gartee if keessa yaase dhiiroo namni kun nama akkami maaliin deebisaa godhaaf odumaan jiru innummaanuu hin turre amma gartee natti bilbilee yaaddeetti jedhiifa manaa godhe hedduun dogongoree hedduun dogongoree. illaa namni ati wajjin deemtu san eesuma keeti jechuun dhagee tanaafuu badiin tiyya naarra hotinaanchi. Duuba amma gurbaan kun eega guyyaa saniiti waan kana halkanii guyyaatti diddiiga gartee dhiifama naa godhina dogongora kiyya anaatu dogongora qabaa jee dhiifama na gaafachaa jira. Duuba gaame haa ta'u gurbaa kana duraanii illee baallama seenee keetiin ture qalbii keessallee na seene garuu isatti hin baafanne deebisaas hin gooneefi mee wanni gartee inni hojjete kun daandii duraan kaayadhee lafaa qabarraa hedduu na fageeyse odoon nama kanaaf deebisaan gooneef odoonii fi siin fadhuus hin jenne si naa taatees odoon hin jenne mee nuura hudaa wajjin wal amaree hannuu jeetiin iyyannaa tiyyaa karaa keessan ergadhee harka addarra haayyadheetiin deebisaa teessan eeggadhaa jetti obboleettiin teenya. yaa obboleettii teenya intala musliimaa walumaa galatti wanni ati beekuu qabdu siifi fakkaattuun teetiis dhiiraa dhalattiisaa taatanu namni tokko dhiiraa fi dhalaa wal dubbisee wal baratee siin fuudha na fuudhi intalti jettuuni gurbaan ju'uuni hukmi ahkaamni shari'aa heeraa seerri shari'aa duran dhaabbatu nama wal gaafatee wal heerumna ju'u duran dhaabbatu garuutu wanni ati beekuu qabtu intalti aaqilli takka yeroo nama tokko wajjiin bultii jaarrachuu deemtu sanyii fi gosummaa fi gandummaa fi malkii fi bareedinaa fi addunyaa fi ka'ursii fi kanaas ilaaltu tokkoffatti wanni isiin filachuu qabdu diinsaatii fi haala amala isaati odoo diin fedhellee qabate haafizul qur'aan illee ta'e hadiisa hafazee jiraate waan haala bareedaa hin qabneen wajjin jiraachuun ni jabaatti tanaaf hadiisa keessatti إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه فزوجوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما حديث براتي زيادات جرج أنقرتي وأمانتها هجو نما تكو قرتي خدين ساتي في هالا عمل بريدا في أمانة جبيسو قبو هو إسن في خيرنا فجوجة قلوا قاسم أكما أرانتنا قربا خنرا هو درون وهمتو دين ساتي في إبادة جبيسو سارا نودو بتخل سديسا namni tokko aqliinsaa guutamuun dhiiraa fi dhalattis yoo intalti si gaafattes na fuudhi yoo gurbaan si gaafates si fuudha jees walii deebisutti jirjiruu dhabuun sammuu qabeenyarraa maaliif waan namuu guma isaatiin waan kana booda jiru wal odeeffachuun gurbaanis waan intala duuba jiru intaltinis waan gurbaa kana duuba jiru yeroo walii kennanii akkuma ati goote kanatti wal totto'achuun barbaachisa. Afreessa haqa keetirraa mirga keeti nama tokko habultii wajjiin gartee jaarrachuu deemtu tokko warra qabdaa ilmaan qabdaa jettee isa gaafachuun mirga keeti irrina tokkollee hin qabdu akka wanni takka illee booda isheen asitti dhufte odoo beektuuti itti seenteemii akkasiin hin jenne shaniisa ammoo mana keessanirraa bahuun kan kii'u eessuma kee ka dhugaa akkanumatti gaa eessuma jedhanii bar adeera jedhanii ka gosa biraa tokkos ni jira eessuma obboleessa haadhateetii tiru wajjiin kaatee akkasitti qaama keessa tarattee tolfattee waliin deemuun halaal keeti wanni si dura dhaabbatan jiru jahiisa ammoo namtichi si fuudhuu barbaade kammoo deebi'ee hannaan takkaa huba basaasummaan si duuba deemee siif eessuma kee kana odoo waan gartee ati taate waan namni san ta'e odoon hubati kuni mirga isaatiiti ati nama foon keeti wajji deemuuf mirga guutuu qabda maaliif gurbaan kunii afaanillee siif fuudha jechuun ati qaadhimaa isaa jechuu miti qaadhimaan namni gurbaa fi intalti wal dubbisuu jechuu mi bara bakka sana dhiiraa fi dhalaaf ifa hagalu dubbiin qaadhima jechuun kaka'anii warra isiin irraa dhalatte dhaqanii intala sana nuuf hinnaa jedhaniin gaafa warri akkadhaa je'e booda intalti tun qabamte takkasii duuba dhaamsa nuu dhaame nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam laa yaktub ba'adukum ala khitbati akhi وكما قال عليه الصلاة والسلام قرين كيسن قري قادما أبلي سخيسني أبلي سوجد ألا تجتومتي أبلي سمخيخة مسلماتي انت لتكت إني خدتي ودو إني ران أولين ودو ورّي قرتي إتي خسين كننو هنجينين أكنا جتني قبان قدوم فانقيفتنا تنبين جئسوني تنمأتي أتي إسا وجين هاسو تنتنامتي duuba gurbaan kuni si wajjin dubbata malee warra keessanillee hin dhayne nikaasaallee hin qabdu kun egaa maal nama agarsiisaree namtichi kun nama diinii irraa fagoo ulamaa irraa fagoo shari'a islaamummaa wallaaluu isaarraa sadarkaa kana si hiike ati hiikamtu siin jechuun wallaala wallaala oliiti ni humaatuun galiinii fi ulamaa umbireellee takkaa gadi hin teenye inumaa haati kiyya akkamii heerumte abbaan kiyya akkamii fuudhellee baratee hin jiru jechuudha. ammoo wanni isarra ture hoggaanii fi sii gartee nama dhiiraatii wajjiin deemtu arki namni kun katabbiin qabu addarraa wanni isarra ture tilifoona dhawee takkaahuu nama sitti ergee takkaa barruu si barreeysee namni wajjiin deemtan kana akkana bakka kanaattiin isin arkee maal siitaa jedhee si gaafachuun dirqamallee ittiin qabdu rakkinaa miti. Ammoo akkanuman lafaa ka'ee namtichi kun nama akkanaatii wajjiin jedhee waan argee didiguun wallaala isaarraa. Atilleen ammoo kulaa gartee inni itti silaa odoonii fi isin jidduu qaadhimummaan jiraatte odoonni kaan jiraatte odoo addaanillee gurbaan kun lafaa ka'ee nikaasaa qabaattee si hiike siin jee kulaa tana namni fibbane si atis. Maaliif hoggaa inni tilifoona sirdhawee tilifoona garte ol fuutee ana maal feeta eessa jirta bakkaan fedhe haa jiraadhu eessuma kiyyaa wajjin jira gabaabina feetus afaan owwaa deebisii fi feetu afaan qabbanaawaa deebisi wanni takkatti sii fi isa walitti hiitu hin jirtu qaadhimaa saatiimi dhiqaa isaan qabdu wanni si gaafatuuf illee mirga isaatii miti ammoo ati dogongorri kee yeroo inni tilifoonaan gartee siin duusan nama akkanaa wajji deemta hay mirga kiyyaanii abbaa fedhe wajji wan deemi jettallee dhuguma mirga keeti maaliif ati ni kakeetiin qaba warra keenya dheexxinna gaafatte yoo jettallee mirga keeti garuu sun badiin tasaati badiin tasaati ammoo ati gama keenya wani gartee nasihaa si yaannu yaa obbaleetiiti tokkoffatti hiree arraan tana rabbiin sitti fide tana waani namtichi kuni gaafa dura agarte diinsaatii fi amaanaa fi haala bareedaa qabaachuu faarsitee jirtuuf jecha gurbaan kun si barankutiin waani namti kun haala amala qaba diin qaba na carraaqqata na nafaqachuu dandeeyaatti amantuun si birankutiin maaliif kadhufu cufaahu filannaa yoo guddisan kuni dheera kuni gabaaba kuni diima kuni gurraacha kuni sanyii kana kuni biyya kana jechuu guddisuun kadhufe cufa deebisuun dhalaaf waa takkallee bu'aan keessatti hin jiru kasaaraa malee kasaaraan isii intalti dhalaa takka yeroo gartee bultii jaartee mana sii keessatti rahaa godhu qabdi haga mana sii keessa jiraattee ilmaan guddifachuu dandeessu qabdi ilmi namaa kun fayyadama qaba dhibama qaba kanaaf jecha hireentu sin dabriisin jenna lammeeysa gurbaan kun akka argamutti nama kheyriin irraa kajeelamtu maaliif nama nama eega dogongora isaa sirritti arki dogongora keeysaan galee na sattarii dhiifama naa godhe jee halkanii guyyaa si deddeebi'uun kun jaalalateetis ni qaba dogongora isaallee fitti dhagahe namni arra dogongora odoo ati qaadhimaa isaatuun ta'in dogongora fitti beekee dhiifama nama gaafachuu beeku borullee haadha mana isaa yoo taate dogongori irraa argame dhiifama si gaafachuu ni beekaa jechuudha sadeessaa ammoo wanni sii dhamu. wanni irraanfachuun qabdu wanni itti yaaduu qabdu wanni hojiirra oolchuu qabdu rabbii keetiin bari'adhu salaata rakaa lama halkan salaatii maqaan isaa istikhaaraa kitaaban du'aa'ii istikhaaraa qabu bakka hedduudha jira isatti fayyadamanii du'aa'ii اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك دعائي يرتزن برد مرة لما في سجيل لتديري دعائي سن كيس ما تجري يا رب قربان كيوني في خيرنا قباتي أمري لا في سوى لندفتي يا رب همت يونا الدنيا في آخرتي خيرنا قبان ربنا الرافقيس أكان يتي تنافو أهون درة نمني وان دلقو خيسة بلتجارة تديرا في دلانيس ربي مريهجون دير قبا أكما ربي سفا قبرو تنسى هبهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما جئتي سبخنا رب دبتي أفريسا انت لمسلمة قربا خنا تليفونا في سورانتي منخيسا في أكا شريعات فولسا درتيسي fuulas banattee fi yoo gartee haajaan itti jiraatte rifeensa kitillee mana mataa banattee fi akkama man qabnetti qalbiidhaan ija ija banaatiin kalafan eyni qaceellotti hogga ol kees laali hogga taa'uus laali bakka gartee boru sheenaan sitti dhuftu cufaa akka shari'aatti ilaallachuun sirratti haa jiraattu ammoo wajjin deemnee kaftariyaa dhennee laaqana nyaanne hiraata nyaanne yookaan shirshira jennaa laakkii bakkitti nama laalatan manuma keessa keessa shani isaa wani nuti rabbii ol ta'e kadhannu siifii fakkaattuu ta'e cufaa'u keessaa'u siif rabbiin laatutti bultii si haa jaarsisu warra gartee addunyaa kanarraa odoon deemne ilmaa waan firraa hambisee warra isiidhaaf warra isaaniif du'aa'ii godhu ka du'aa'iin nama yaadatu irra caalaa wanni gartee ilmi namaa addunyaa irra dhiifatee biraa deemu ilmoo du'aa'i namaa gootu dhiiraa fi dhalaas wanni ilmi namaa hedduu hawwuuf sani malee imaara hangana jaaree makiina hangana bitee waan akkanaa godhen ta nama isa dhaaluuti wanni if duuba dhiisan hanga jirtu kayrii dalagachuu if duuba wanni jiraatee ammoo shanyii teetitti wanni ilaalamu taati facaafatte ilmoo teeti nama ilmoo teetitti ilmoo isaatti fayyadamurraa rabbiin si haa godhuu siin jenna obboleetiiti. Iyyaznaan lammii isaadhaa ta warra gartee tawarraa dhaddachaaf walumaa galattuu beekam jaalee warra dhaddacha jaalala dhaggeeffata obbaliyya muslima tuni gurbaa tokko akkam jaala dubbii tana mee qaceellu qabadhaa gurratti keessaa warri bultii jaartanii qabdan akkiji obboleessi keenya kun anaa amata kudha torbaa rabbiin bultii na jaarsise ana gartee umrii sana keessatti huma takka illee waan jiru addunyaarraa bultii jaariinsarraa humaan beeku barnoota malee bas namaatiitu na subee natti urgeessee natti mi'eessee ee intala tana fuudhinaan je'ee itti na kaase intaltiitti na kaasan tuni mee waan ajaa'ibaa dhaggeeffadha intalti gartee namni itti na kaase tuni narra guddoo bareedina illee hin qabdu walumaa galattu odoo isii tana gartee bultii wajjii hin jaarinis zinaanii wajji ture intala tana odoonii fi nikaan godhatin zinaanii wajji ture achi boodaaniin isii tana nikaa godhatte garuu ani wani na beekuu qabdan ilma gartee kiristaanumarra dhalate tokko ka islaamummatti seene waan islaamummaarraa waa takka illee waan hin beekuun qabu garuu ani gaa nama gartee rabbiin isaa qaceelchee karaa islaamummaa kanatti gali duuba tanaaf jecha ani gaafii wooma lamatanii isin gaafachuu deemu ta duraa nikaan kiyya kaniin gartee zinaa boodan godhe sun jira talammeeysaadha an intala tanan jaaladhu intala tana karattillee wajjin deemuun fedhu maqaa isiillee yaamuun fedhu maqaa isiitiin maquma isii kana yaamuun irratti ba'a wajjillee koflee taphadhee takkaa hin jiraanne ammoo hanga ammaan tanaati hangi nuti wajjin turre amataa afuri ilmoollee arganne waan rakkoon irraa qaburraa isii wajjin jiraachuun fedhu ani isii firraa hin hiikuu godha isii firraa hin geggeessuu fedha hiikkaan maaltu anarra jira akka shari'aatti ja'a obboleessa keenya kun laa hawla walaa quwwata illaa billah yaa obboleessa keenya ilma islaamaa duraa boodatti wanni siin jiru rabbuma kee tokkicha faarsi rabbuma kee tokkicha galatoonfadhu kaa islaamumma si naqe amantii takkarraa amantii takkatti hin dhufneeti amantiin ati itti dhufte tuni amantii addunyaa gubbatti rabbiin nabiyyallaa aadam uumee nabiyyallaa aadam irratti argamsiisee islaamummaa irratti hormaanni itti eegalame amantii abbaan keenya aadam irratti uumame duuba tanaaf jecha rabbii kee galatoonfadhu lammii isaa rabbii kee galatoonfadhu kasii fuusiise sii umrii qacaleedha dardarummaa keetiin akka zinaan gooneef ka rabbiin fuudha sii laaffise rabbii kee galatoonfadhu halaali eega zamana dheeraa baatii tahuu torbaan tahuu hangan intala tanaa wajjiin turte rabbuma tokkochaa si beekaa atinillee himne eega duuba intala tanaa gaha rabbiin halaalii walitti isin fidee tawbattee miikaasii godhan kana irratti rabbii kee galatoonfadhu obboleessa keenya ta dura wanni hedduun nu rakkee wanni hedduun nu yaachisu sii kana ka waan guddoo guddoo balleeyse zinaa godhe odoo balleeysaa zinaa suni irraa murtiin tiyya maali badiin tiyya maali akkam tahuun qaba akkamittiin ta'uu badha jettee zinaa sannuun gaafatin mikaan kiyya jiraa jettee gaafachuu keetu hedduu nama yaachisa obbaleeysaa zinaan shirkii wajjii wal qixa guddina keessatti rabbii walitti qabeeti zinaa fi badii biraa sadii والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شركي تاك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لم ولا يزنون جلا سديسا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أتوان إيه لا تتكفر أكتيتي نخان قافتك تك obboleessa keenya dhagaye namni aaqilli tokko rabbiin sammuu kennee fi ija lamaan gurra lamaan qabu jecha tokko odoo naman gaafanne jecha tokko odoo dubbachuu hin qabne waan san keessatti yoon akkana jee ifiin xiqqeesse ifiin arrabse maal tula dhaqqabaa yaaduudha qaba obboleessa kiyya namni muslima tahe tokko dhugootti kan aqilii qabu tokko mee intala takka ka zinaanis wajjin jiraate achi boodaan eega wajji haraam irratti qananii haraam qanani'ee boodatti intala tana jaartiin godha odoo namni isan rakkin qawweettiin fudhatiin shuquxiittiin fudhatiin uleettiin fudhatiin fedhinnuma isaatiin intala tan halaaleeffachuu yaadee warra isaanii dhaqee guduunfaa geeffatee nikaa godhaniif isii wajjiin akka shari'aa jihaa jiraate isaaf dhalte ilmoo kana boodaan as gara galee eega amat afuriiti an intala tanan jaaladhu maqaa isiillee dhahuu hin fedhu isii wajjiillee harka qabadhee karaa deemuun fedhu akkamitti duba eega dubbiin akkana taate akkamitti wajjiin jiraatti amata afran kana akkamitti wajjiin rafta feetee ati jala si jala haa jiraattu feetee ati gubbaa jiraattu feetee isa si gubbaa haa jiraattu namni wal harka fuula keessa gaafa haraam san dalayduu sanin wanni itti isii si geesse maali jaalala jaalaltee fuula keessa agarteeti waan isiin taate beekteeti hamtuu itti dalayte eega agarteen boodatti deebitee halaaleeffatte arra duuba as garagaltee intala tana eega quuftee deeqqifatteen boodatti intalti tuni narra guddoo intalti tuni narra guddoo jechuudhaan isii darbachuun wallee intalti sirra guddoo taatee gaafa san keessatti ati barataadhaa maallaqa qabdii eega maallaqaan si fuute maallinni si dhumnaan guddinni wallee si dhageenya natti fakkaata wallee takkaa ulamaa ittillee as dhihaattee eega islaamummaa seentee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa fuudhu umriin isaa amata meeqa intala umrii ama meeqaa fuudha fuudhee hin dhageenyeti obboleessa keenya bara ergamaan rabbii kan rabbiin addunyaa tana gubbatti caalaa namaa godhe umrii isaatii ama digdamii shaniitii intala amata afurtamii fuudhe ta isarra amata kudha shan guddoodha milan umriin isaa diidamii shan isiin afurtama nama lama heerumtee isaan duratti ilmaan afur qabdi intala san fuudhe duuba takkaa ama diidamii shan wajjin jiraatanii intalti tuni narra xiqqoo narra guddoo takkanaatiin nabii keenya alayhi salaatu wassalaam afaan isaa keeysaan baane yaa obboleessa kiyya namnummaan aqlii qabu hasammuu qabu tokko hafayyaa qabu intala amata gartee hangana wajjin jiraate amata afur ka ilmoorraa arkate takkaa waci takkaan jechi kanaa ni mala jechi intala tana maquma siilee dha'uu hin fedhu takka lammeeysa ijaanillee arkuu hin fedhu lama sadeeysa wajjiin qolachuu fi tatabachuu fi kokkofluullee hin fedhu sadii afreeysa intala tana isii wajjiin nyaadhee wajji dhuguullee hin fedhu isii wajjiin karaa deemuu hin fedhu eega dubbiin akkana taate waa shanii ol intala tana ka isiirraa himattu taate wanni nikaa gartee nikaan siikuni sirri moo sirrii miti wanni gaafattuuf maalinis eebar wanni nikaa sirrii gaafataniif wanni sirreeffachuu nama gaafataniif wajjin jiraatiinsa fedhuufi odoo intalti tukuni intalti tuni nikaan sirri yoo siin jenne yoo tuubbattee gaafa san nikaa sii sirreeysan baatii takka teeysee hamma gartee xurin laguu takka itti dhufu eeydee yoo nikaa sirreeyfatte nikaan kee saxiiha duuba naqiya saxiiha siin jenna atiin kun if jijjirtee intala tana wajjin ni jiraatta yoo wajjin jiraachuu hafeetu taate maaliif kaa gaafattani haa ta'u eega haalli keef akkanaa taate wannummaan nisaa irraa gaafattu hin jiru obboleessa keenya waani jiruunsi akka armaa olii kana taate wanni as garagaltee hiikkaa isii nu gaafattuu illee ni jiru maaliif eega intala tana waliin jiraachnee gammachuu waliin hin qabnu ka mana kana keessatti waliin ooddan ka wajjin nyaanne ka wajjin dhuyne ka wajjin kofanne ka wajjin taphanne taate si galee odoo naman gaafanne sirra silaa if qulqulleessuudhaaf jecha atummaanu hiiku qabda garuu wanni beekuu qabdu waan akkamma nu gaafattu kana odoo namni namni tokko haadhatee fuudhee abbaa kee boodaan haadhateetti waan kanaa dalage haadha keetiin akkana jee akkam obboleetii teetiin intala teetiin adaadaa teetiin maatu si dhagaama garuu wanni beekuu qabu wanni ati amma arraas boruuf beekuu qabdu wanni ati gartee intala tanaa wajjiin hojjechaa jirtu haalli hamaan ati qabdu kun kan amata hanga kana keessatti bifa akkanaatiin intala tana bulchitu namoota sagalee ta'e dhagahu waan ati dalayde kana dhagahuuf qaraatii guddaa kennite qaraatii guddaa amma wanni gartee gabaabinaan toltuun si yaannu wanni atis beekuu qabdu intalti tun haala hamaa ati isii irratti hojjettu kanaan takkanatti si wajjin jiraatte amata afur intala intala obsa qabdu intala lafee qabdu intala haala isin itti hojii jiraattu kanaa wajjin nam tokko jiraachuu hin dandeenye hulaatti cuftee jiraachiftu ajjechaan sodaachiftu karuma cufattu obsaa fi rabbii tokkicha abdachuun si wajjiin jiraattee jiraachituu jiraachuu siiti nama agarsiisa lammeessa ta duraa wanni sii dhabu rabbuma kee lubbuu ta'e keessatti rabbi kee sodaadhu yoo intala sana gartee dhugumaan dhibbarraa dhibbatti fedhiin harraan qabaanne ta'e ilmi namaa haala kanatti waliin hin jiraatu jiruutti hin busheessin hatattamaan hogga deebisaan si geesse intala tana hiiki hogga hiikitu kabajaan fuudhi akka ganama warra isaanii irraa fuudhetti warra isaanii deebisi sadeessa wanni sirba sitti dhamu intalti tuyyuu horii si bira qabaatte si umaar kaan qabame yoo si liqeessite yoo si wajjiin wani sirraa liqeeffattee jiraatte yoo si wajjiin maallaqa walif baaftanii dachii fi manaas waa walif bitattanii qabaattan waan haqasii saantiima tokko odoo irraan irrifne inuma waan biraa dhiisi odoo kiraa manaalleen gahee hoonurraa kafali boodanaaf henni taasiin jirte haqasii deebisiif afreessaa intala tana hogga hiite hamma isiin iddaa fixattu mana kanarraan baasin takkan irraanfatin yoo amman duratti intala tana lamatti hiitee jiraate tun ammoo tamma ati gartee hiikaa dubbattu tun sadeeysaa taate mana keessatti illee ni kaasee qabdi mana keessa wajjin jiraachuu hin dandeessu yoo nikaan afaan keetirraa bahe si wajjin achi jiraachuu hin dandeessu nikaan karraa boodaa yoo ta'e intala waraqaa teetiif waa hunda katabii qopheeffadhu fuudhii deemiini warra isaanii geessi feetu mana biratti hiiki feetu alatti hiiki akka mana keessatti waliin isin hin jiraannetti if qulqulleessa yoo hiikkaan tuni hiikaa irraa sadeessaa san taate if eeggadhu ir if eeggadhu mana keessatti si hiika jettee isitti himin warra keessan dhaynagii fuudhii ganda geessi if qulqulleessa maalif hiikkaan sadeessaa sibira mana keessa buluun isirratti haraam ammoo rabbii kadhataniirraa dhabne rabbii kadhataniirraan dhabne wanni kadhannu intala sanaa fi fakkaataa si'i warreen akkana cunqurfamanii rakkafaman kan gartee horii sirraa nyaatanii rakkoon akkanaa hogga dhuftee si gadiin dhiisu horii hangana naa kennitu malee horii qabduun fidaa if godhi je'anii kaan horii jadirraa fudhatee lubbuu itti hiraarsaa jiru rabbiin isaanirraa haa kafalu isaaniif rabbiin rahmata haa godhu rakkoo isaan namoota kanaa waj biratti isaan mudatte tanaaf jiilanii bultiirraa illeen kakatina rabbiin harka isaatti bal'inaa jira ومن يتق الله يجعل له مخرجا ربيني رب أبليتي كن يتنا في رحمة عقده فكاتو سيفتي في اللي هادرمته ورين أكنات ربينها قتلته وحتى نلتقي
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Obbolawwan Musliimaa dhaggeeffattoota hordofoota TV Nuur Alhudaa eeggattoota deebi'ii gaafiidha. Gaafiin dura akka jettu obboleettii keenya takkaatu gaafata. Ani eegaan bultii jaaree baatii jaha. Baatii jahan kana keessatti rakkoon guddoon na mudatteetiin halkanii guyyaa takkaa iyyaa takkaa booyaa mee obsa warrooman jeetumaan obsaan waan na mudatee dabarsaa ture. Ammoo gaa obsi wasanaarraa bahee humna tiyyaa ol taanaaniin kara keessan dhufe. Akka jettu obboleen tun duuba gaafisii keessatti. Akkuma gartee intalti dhalaa takka heerumtittiin heerume duuba abbaan mana kiyyaa kunii meeshaan gartee rabbiin isatti kennee mataan isiidhaa tirfi. Mataa kana guddatti. Dubbii tana akka dhalaan. Abbaa mana kiyyaa meeshaa gartee saalli isaa mataa kana guddata duuba akka guddinaa kanaa wajjin obseetiin jiraachaa ture yeroo inni natti dabalamu hoggota akkaniin booyaa hoggota akkaniin iyya inumaa san bira hotee aduun seentee galgala inni alaa dhufnaan isa agarraan lubbuun tiyya hokkoo na geesse isarraa hin rakkadha haala kana keessaan jira mee furmaanni kiyya maalii jetti yaa obboleettii keenya ta islaamaa gaafiin ati gaafattu gaafuma shari'aa keessa jirtu ta daliila qabdu ati arraan sana gartee namni ati wajjiin jirtu kuni uumaa isaa keessatti guddinni meeshaa isaa mataan rakkoo sirra fiduu himattu kuni fakkaattuma kanaa dhalaan sahabiyyaata zamana nabii keenyaa keessatti alayhi salaatu wassalaam ka dhufanii gaafatan ta'an inumaa gaafilee keessa warra gartee e, fooxaa isii tana handaara xarafa qabdee abbaan mana kiyyaa saalli isaa waan hanganaati akka handaaraa kana xiqqeenyi kuma takka illee haraaraa nan baasu fedhinnaa naan guutu isa kana wajjiin adda bahuu fedhaa jettiin intala sana nabiin ni beeka akka isiin ammaan dura jaarsisiidhaa hiikkaa sadeeysaa isii hiikees ni beeka sani deebisaan nabii keenyaa maal taate alayhi salaatu wassalaam ati wallee jaarsa keere ka duraan adda deemtisan yaadatti fakkaatta jee eehii isumattiin deebi'uu fedhaa jette duuba inni sadeenissi hiikee isatti deebisuu deebi'uu hin dandeeysu hamma gartee dhiira biraa heerumtee ka heerumte kunilleen si wajjiin rafee walitti qananiisanuu isatti deebi'uu hin dandeeysan jeen laalne yeroo intaltiitu waan kana gaafattu deem yaa baalagitti deem waan akkana akkamit gaafatte hin jenneen shari'aa islaamummaa keessatti eega rabbiin inna allaha laa yastaxii min alhaqi jee ummanni sahaabaa dhiiraa fi dhalaanis gaafii diinsaanii keessatti hogguma takka illee if duban deebi'an inumaa gariinis dhuftee yaa ergamaa rabbi aneeda gartee yooniifin intalti dhalaa takka dhiira dabalamtee dhiira wajjin rafte manaamaan qaama ni dhiqatti jira ee ni dhiqatti yoo bishaan irraa bahe yoo bishaan irraa bahe luqasii irratti jiidhaa garte ni dhiqatti jedhan deemi waan akkana akkamitti gartee gaafatta adaban qabdu hin jenneen duba tanaaf jecha ati yaa obboleeyti yoo namtichi wajjin jirtu kun nama rabbi sodaatu ka diinis qabu ka carraaqatu ka haala bareedaa qabu yoo tahe hagan agartee waliin obsuun kee waan nama gammachiisu akkuma ja'anittu obsa warroomanii furmaata waan kanaa irratti ta duraa wanni siin jennu wanni ati gaafatte ahkaama shari'aa keessa ji waan jiru wanni if qaanfattulleen hin jirtu wanni namni porogiraamni kanaa itti dhufulleen wanni if qaanfatan hin jirtu waan shari'aa keessa jiru jechuu isin hubachisa duba tanaaf jecha ta duraati wanni siin jennu abbaan mana keetii kuni yoo gartee guddinni mataa kuni gariin ogga dhageenyu karaa meeshaa takkaahuu dawaa teknoloojii ammayyaatiin waan itti afuufanii jira jedhan ka gartee qaama kana guddisu takkaata mataa guddisu yoo namtichi kuni waan akkasiitiin kakkasiif godhu taate qaceellotti hubadhuu jala deemi ka lammeessaati yoo immoo inni gartee uumama isaa tahuun eegasii galteen boodetti akka mul'atutti isin lamaan kun wajjiin kofli wajjiin taphanni taphachuun wajjiin kolfachuun isin jidduun jirtu sumaa isa kana irraa gaadu isarraa gammachuun qabne gurbaan kun sitti haajama akka gartee rabbiin nu barsiisetti waqaddimuu li'anfusikum rabbi yeroo nuunju warra fi kana wadooniif ittiin daballe ittiin dabalamne kofalchiisuun taphachiisuun qirqirsuun gammachuun isii keessaa yoo dhufte gadaameessaan sii kuni bishaan xaliila gadhiisa gammachuurraa karaa kana jiisaaf duuba odoonii fi gartee hin kofalchiifne hin taphachiifne akkasitti isii ta goggoyduu tana itti haajamuun rakkina isii irra fida. Tanaaf jecha namoonni ka fakkaataa akkanaalleen waan kana gartee irraa gorsa fudhatanii akka odoonii fi gammachuun hin jiraanne taphni hin jiraanne akka waliin rakkina. Talamni isaadhaa teknoloojiin ammaan tana keessatti wanni waan kana gartee kanaaf dawaa dawaan meeqaatu godhamee jira. Akkuma san gartee karaa ulamaa'ii warra gartaa waldhaansa mukaatiin nama waldhaanulleen fakkeenyaaf yoo gartee biyya teenya keessa taates muka waan ulatanii ulatanii fi waa hedduudhaa jira warra gartee mukaan nama waldhaanu gaafachuu dandeessa. Yoommoo biyya gartee arabaa faa keessa jiraatte axxaar axxaar jettee bakka gartee namni dhalaan biyyee nyaatu sirraa bitatu takka libaana tarraa bitanii kana keessa waan dhalaan gartee gadaameessaaf bitanii bishaanin niqanii istanjaan godhanii jira. kunis gadaameessaa kana keessaaf yoonii fi iltihaabni takkaahuu madaa'uun si goggoguun jiraatte kana fayyisa. Karaa lafa deessaatiin farmaasii cufa yoo seente akka biyya arabaatti muzalliq jedhan muzalliq jechuun bishaan qallaa mucucaachisu waan gartaa yeroo walitti haajaman meeshaa isaa dibatee yeroo sitti haajamu meeshaan suni akka gartee goggoyduu sitti sittiin dhiibne karaan kun jiidhu atillee laalaan dhageessu isaafillee sin rakku innillee sin rakku atillee rakkoo ofitti dhageessu gadaamee isaan kee keessi goggogee jira jechuudha kar tokkoon isarraa gammachuun qabdu kar tokkoon odoonii fi waliin taphachiifni waa walitti dabalamtaniif karaan kee goggoga tanaaf jecha muzalli kuni qabbanaa waasni qaba bishaan gartee harkifatu akka gartee waan ijatti naqif godhanii kanatti fakkaata inni kuni akka fiksiitti oowwaanis ni jira qabbanaawanis ni jira lachuu akka fedhii keetti insha Allah waan kanaa yoo fayyadamte fayyaa guutuu ni argatta jedhee jennee itti amanna maaliif wanni kuni waan uumaa rabbii eegatee mataan hangafa illee yoo guddatu abadan intalti dhalaa hin dadhabtu sii miti ta'amas sagaliitu dhiiran dadhabtu kana wanni gartee fide wanni beekuu qabdu intalti dhalaa takka ta ilmoo deessu dubbii tana qabadhu mataan ilmoo saniitii fi meeshaa dhiiraa kam turre gudda mataa turre gudda mataan kunuu ni baha mataan kun saan likka naasikaati waan xiqqaa wajjinis likki deema waan guddatee dhufu wajjinis ni deema laali horii dhaluus laali gaalaas waa cufti bakka saalaa kanaa wanni bahu lubbuu guutuu tana waan ta'eef atimma rakkinni bakka lamaan tanaa kanaan fayyadamii insha Allah furmaatani argatta jechuu itti amana gaafiin lammeessaadhaa akiju obboleessi keenya tokko baatii sadii duraan fuudhee jira. Baatii sadii duraan bultii jaari. Intalallee rabbiin intala bareedduu naa kenne garuu rakkoon irra isinitti dhufuuf jaartiin tiyyatu yeroon isitti dabalamu hirriibaaf itti haajamu hoggumaan an itti haajamu malee hoggaa kan gaya. Hoggaan itti haajamu kana bishaan xaliila hodhannaa qabu kanaatu irraa jiga qaama sii keessa duuba waan kanaaf deemeetiin hospitaalallee dhaqee gaafadhee kun waan haarayaa miti waan uumaa ilma namaati wajjin jiru dhalaan akkasiilleen tuulaadha tanaaf jecha waldhaansan qabu naan jaan dubuu haala kanatti walumaa galattuu haala kanarratti wajjin jiraachuun hedduu na rakkaa jira yeroo takka takka inumaa gartee siree irratti huccuu gartee ka bishaan gadi hin baane jennee heddummina bishaan isiirraa bahu kanaa jecha huccuu irra afnaa inumaa gaaf gari hoggaan isii dabalamu mudhii tiyyaa gad akka nama gartee bishaan qaama qaama dhiqateetiin tahaa heddummina bishaan isiirraa bahu jecha duuba tanaaf jecha mee waan kanarratti maal naa dhaambaddanii yaa obboleessa keenya kun. yaa obboleessa keenya garuu gaafiitii keessatti wanni wasanaa baate hin jiru. Wahuma nama gaafatan. Garuu wanni kun irra hedduun keessatti wanni amma ati gaafatte waan ahkaama shari'aa keessatti gaafii duraa santu ahkaama shari'aa keessa hedduu gala malee kuni gaafii kara gartaa hayyoota wal'aansaa laalu. tanaaf jecha karaa gabaabinaan akkuma warri hospitaalaa siin jedhe wanni kuni tuula dhalaan gartee uumaa isee keessatti hoggu takka gartee bishaan irraa cinne jira. Bishaan hedduu qabdu hedduu bishaan kun isii mokkoree jira. Warri gartaa akkasitti bishaan saniis bishaanuma sanii wajjin obsee waliin jiraatus numa jira. Dhalaa garii yeroo isiin ilmaan dhadhalaa deemtuuni bishaan akkasii kuni irraa diqqachaa deema. Kanaaf jecha atilleen mee karaa hospitaalaa dhiisi karaa gartaa akka biyya arabaa kanatti mahalli abxaaraa ta'an tan mukkeen wanni akkasii tagartee ni beeka warri gartee axxaaraa kun ni beeka waan jirutti himtee waan bishaanin naqanii namni akkasitti istanjaan godhu waan akkasii jira kunilleen bakka san keessatti hedduu si fayyada ammallee warri gartee biyya teenyaa kabiirran warra qarxaasaa biran dhaqiin warra urjii ilaalu warra gartee sararuu biran dhaqiin warra gartee muka gartee dawaadhaa ka gartee lukkuu kanaa qaliimaarree godhi siin hin jenne kan ammallee waan qarxaasaa fi kana godhuutiif itti hidhadhu siin hin jenne warra kanumatti muka gartee xibban nabii jedhanii jirti bar xibbii nabii heeyyata jedhanii sin gartee bashaabii tajaan sun muka garteerraa walissii godhanii akkatti fayyadamtu ka nyaatanillee jiraachuun mala katti dhiqatanillee jiraachuun mala karaa sanitti deebi'i duuba waan kanaan itti fayyadamisiin jenna walumaa galattu wanni waan gartee addaayyaa'iinsaa yookiin hiikkaallee barbaachisuu miti. ati ammoo gartee haala kanaan jiraachuu hin danda'u yoo jette intala bareeddu rabbiin sii kennee bareedina kanaa wajjin yoo diin qabaatte kabiraallee dabalachuu ni dandeessa yoo dandeettii si gooti. Walumaa galattu wanni kun waan uumaa wajjin dhufu sossoha godhiiti karaa wallansitti dhufu laalii siin jenna. والسلام عليكم ورحمة الله
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor Lawwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu. Dhageeffattoonni keenya sagantaa mataatti nu wajjin turtanii sagantaa guutuu waan dhageeffattaniif guddoo isin galateeffanna. Hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha ملكي دنيا آخر أركده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة